aayatoota kanaa akkan dura dursu suuraan tun suuratul mujaadilaa je'amti isiin suuraa madiinaati aayaanni isi'ii diigdamii lama lakkoofsi isi'ii shantamii saddeeti isiin eega suuraa munaafiquunatii buute bismillaahi irrahmaani irrahiim jalqabni dubbi'ii maqaa rabbiitii قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله يا إرجماخ يا محمد ربين جتشا جارتي دبي ست ددبفت تن دبي جار سئسيدا رب اتهمت دقايجرة جارتن سن خولا intala sa'ala ba'aati jaarsi isi'ii kan isiin himattu awsii ilma saamiti qissaan isaanii tan aayanni yookaa suuran tun buuteef intala tana jaarsi isi'ii kun gaaf tokko koottu ni rafnaa je'een duuba itti dhufuu didde. waan waadaayituuf jecha hoggaasan aaree wanni je'een amma eegu ati akka dudda haadhatiyyaatii sittin ida'amu je'een aadaa isaanitti jaarsi yoo jaartii isaatin ati akka dudda takkaa garaa haadhatiyyaati je'e. isarratti haraamoyte itti ida'amuu hin qabu akka haadhaa taate duuba jaartin sun inni akkas jennaanin nabi muhammaditti dhayxee nabi muhammaditti nageenyi isaanirratti haa jiraatu dhayxee yaa ergamaa rabbi jaarsi kiyya ati akka dudda haadhatiyyaati naan je'ee. eega bara dheeraa wajjiteenye eega lafeen kiyya laaftee kanin garaa kiyya isaa kennee isa biratti dulloome hangan dhala dhiisutti hangan dhala dhiisu takkatti malli maali yaa ergamaa rabbii jetteen jennaanin nabi muhammad wanni isiin je'e isarratti haraamoyte biraa deemi je'een jennaan jaartin sun wanni jette yaa ergamaa rabbi joollee xixiqqoodhan qabaa fi yoo adda baanee joolleen tun gara isaa gorte narraa godda'amtii. yoo gara kiyya gorte ni beeloytii an jaarsa kiyya akkaanin jaaladhaa inninis akkaan na jaalataa rakkoo teenya tana rabbumattin ol kennadhaa nu jidduutti laali jetteen jennaanin homaa irratti haraamoyte je'aniin ammas dubbuma san itti deebiftee akki jetteen bar jaarsi kiyya ati akka haadha tiyyaati je'e malee waan hiikka'aa hin dubbanne an isan jaaladhaa inninis na jaalataa yoo addaan baane joolleen nurraa godda'amtii jetteen jennaanin nabi muhammad nageenyi isaanirratti haa jiraatu dubbuma duraa san je'eenii ammas akki je'een rabbiin dubbii tee keessatti waanin siin je'e malee waan biraa narratti hin buufne je'e. gaasan yaa rabbi. nabii keetirratti qur'aana buusii akkan hin hiikamin ibsii rakkoo jalaa na baasi jettee rabbitti booche hoggaasan rabbiin qur'aana buusee heera nama jaartii ifiitin ati akka haadhatiyyaati sittin ida'amu je'ee kakatee addeesse hoggaasan nabi muhammad jaarsa isi'ii yaamee jaartin tee hin hiikamne haa tayuu yakka qabdaa baasi je'een jennaan maali je'een jennaanin gabra bilisoomsuu dandeessaa je'een hin dandayu je'een soomanuu dandeessaa je'een lakkii je'een hayyaa nama jahaatama nyaachisi je'een tole yaa ergamaa rabbii na gargaari je'een akkasitti nabiin isa gargaaree nyaachisee jaartii ifitti deebi'e takkaayuu ida'ame. والله يسمع تحاوركما رب النبي محمد نجيني إسان الربت هاجرات أكجئ رب هاسوسي في جارتي سنجد أتأرقمه نأجيا نأرجى إن الله سميع بصير ربين كان أجيو كان أرجو كان بيغو كان نما إستي إيته تكأبو kanaaf jaartii san dhaqqabee heera dubbii isi'ii buuse. الذين يظاهرون منكم من نسائهم جر إسن الرابير إساني أكهاد إسانت إفرت هراميسا إسان أكهاد تينيتي تكا obboleettii teenyatii ittin ida'amnu je'anii maa hunna ummahaatihim beerri akkas je'aniin sun jecha saniin haadha isaanii hin tayan takkaayuu hin taatu isaanirratti hin haraamoytu in ummahaatuhum illa allaa'ii waladnahum haati isaanii tan isaanirratti haraami isii isaan dhalte malee tan biraatii miti وإنهم ليقولون منكرا من القول هاتيو إسان بير إسانتين أكسج أنسن وان شرئا في أيلين ضد جأن وزورا أما اللي كجب جأن هك أرامك أني وإن الله لعفو غفور ربين كان إيفمن ما قد دلين ما أرارمو والذين يظاهرون من نسائهم دوب والربير إسانتين أكهاد تينية جئ ثم يعودون لما قالوا دوب بير سنت ديبئا اتديبئون isii akkas je'aniin san hiikuu dhabanii yeroo silaa si hiike isi'iin je'uu dhaqqaban takka si hiike isi'iin je'uu dhabanii cal'isu'u namni jaartii isaatin ati akka haadhatiyyaati narratti haraami je'ee duuba dafee. sihiike je'uun dhabe isii ifirratti haraameysu irraa deebi'e je'amaa yakka qabaa fataxriiru raqaba gabra bilisoomsu'uutu isarra jira min qabli an yatamaassaa odoo walitti hin ida'amne takkaa wajjin rafne ذلكم توعظون به akkatti isin yakkuun kun waan gorfamtaniini waan hamtuu je'urraa dhoowwamtaniini والله بما تعملون خبير rabbiin waan isin dalagdan hunda keessa beeka faman lam yajid namni gabra bilisoomsu dhabe fasiyaamu shaharayni mutataabicayn baatii lama wal faana oofee soomanu kan yoo guyyaa tokko fure jalqabuun isarratti jiru min qabli an yatamaassaa odoo walitti hin ida'amne soomana faman lam yastaxic namni baatii lama wal faana oofee soomanuu dadhabe فإطعام ستين مسكينا مسكينا يوكا ديغا جهاتما ها ناتشسو tokko tokkoo isaanitiif habala lama lama habala nabi muhammadiin nageenyi isaanirratti haa jiraatu nyaata kana nyaachisuun takkaa kennuun odoo walitti hin ida'amne dur dhaalika kaffaaraa yookaa yakka isinii laaffisuun لتؤمنوا بالله ورسوله أكا ربي في إرجما إست أمنتني في وتلك حدود الله واني دبني دبر سنسن هير ربيتي كان وان برادي سني إسك أبتون دلكما وللكافرين عذاب أليم ور هير ربي ددوف عذاب إسال لالسوت جره إن الذين يحادون الله ورسوله ور ربي في إرجماء إسا خلاف تكا دبي ربي تفي دبي رسول إساء إرجماء إساء لقيودد كبتوا إسان إكاتا بدا نتكاتا كما كبت الذين من قبلهم akka warri isaan duraa kan ambiyoota rabbii dhugoomsuu dide xiqqaatetti waqad anzalnaa aayaatin bayyinaat kanuma mucattuu ergamoota xiyya dhugoomsitu buufne walilkaafiriina cadaabun muhiin warra rabbii fi ergamaa isaa moromeef عذاب إسان تكيسة جرة يوم يبعثهم الله جميعا قياك يا مآك الربين هند إسانيك أبرئي كاسي فينبئهم بما عملوا وان إسان الدنيا أردت دلقا اتئوديس دبت أحصاه الله ونسوه waan isaan dalagan hunda rabbiin hisaabeti ol kaaye waa takka irraa hin dhiifne isaantu dagate takkaa irraanfate malee rabbiin hin daganne والله على كل شيء شهيد ربين واهند نأرقى قبك أبا ألم تر هم بيني أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض أك ربين وان سمئي في دتشي كيس جرهن دبيخ كان واتك إران أخن هم بيني ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم مكون نمس ديرا يو أرقمته yoo namni sadii walgayee dhoysa'aan hasaasanii wajji haasawan afreeysan isaanii kan rabbi tayu malee hin taane rabbiin isaan arga isaan dhagayaa beekomsa isaatin isaanii wajji jiraa waa takka wanni isaan je'an كان إسرى أكتو هنجرو ولا خمسة إلا هو سادسهم يونم نشهن مقوبي هاسي كان جهي سآ رب تيملي هن أرقمو أنا من ذلك يونمني lakkooysi isaanii sanii gadii walaa aksara takkaa namni sanirraa takkaa sanirra heddu'uu maqoo bayee suuta haasawe illaa huwa macahum rabbiin kan isaanii wajji jiru malee hin tayu aynamaa kaanuu bakkuma jiraatanuu haa jiraatanii komsa isaatiin argaa dhageeytii dandeeytii isaatiin isaanii wajji jiraa waa takka isarraa hin dhokatu quba qaba ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة duuba guyyaa qiyaama'aa waan isaan dalagan hunda isaanitti odeessa irraa isaan gaafatu jecha إن الله بكل شيء عليم rabbiin kan waa hunda beeku ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى warra maqoo bayu irraa dhoowwame hin agarre isaan yahuda'aa fi munaafiqaa kanneen hoggaa orma islaamatiin wajji jiran biraa ka'anii maqoo bayan orma islaamaa ijaan lallaala'aa suuta waan islaama miidhu haasawan duuba ormi islaamaa nabitti himnaan maqoo akkasii bayu irraa yahuda'aa fi munaafiqoota dhoowwe duuba tole je'anii summa yacuuduuna limaa nuhuu canhu eegasii maqoo irraa dhoowwamanitti deebi'an wayatanaajawna bilismi walcudwaan waan diliin keessa jirtuu fi waan namatti roorrisuun keessa jirtu haasa'uuf maqoo bayan ومعصية الرسول ammas karaa nabi itti khilaafan takkaayuu dubbii isaa itti didan mala dhawatu'uuf maqoo bayan وإذا جاءوك ormi yahuuda'aa sun hoggaa sitti dhufan حيوك sirratti salaammatan بما لم يحيك به الله waan rabbiin sirratti hin salaammatiniin sirratti salaammatan wanni isaan hoggaa nabirratti salaammatan je'an assaam alayk bakka assalaamu alaykum je'an assaam alaykum jechuun isaanii duuti sirratti haa jiraattu jechu nabi muhammadis irratti beekaa. hoggaa salaamtaa deebisuuf alaykum je'a duuti isinirratti haa jiraattu jechu akkanatti waan rabbiin karaa godhe kan nabii takka rasuula isaatiin jiraachise assalaamu alaykum jechuu dhiisanii jecha biraa kan arrabaa nabiin je'an. ويقولون في أنفسهم وان إسان إفين جأن تكاولين جأن لولا يعذبنا الله بما نقول يو نبيته يو محمد نبيته وان نتي إسان جن كنا جئي ربين مالف ننكت آن إيه محمد أدو نبيته سلا azaabatu rabbirraa nutti bu'a je'an akka rabbiin obsa qabu hin beekani duuba rabbiin isaanirratti deebisee akki je'e hasbuhum jahannamu yaslawnaha rabbiin isaan azaabuudhaaf guyyaa qiyaama'aa ibidda jahannam seenuun isaanii ni gayaa maal azaaba biraa barbaadan fabi'sa almasiir yaa hammeenya bakka isaan aakhiraatti qubatu'uu jiraatanii sun ibidda keessa qubatanii gubatu'u yaa ayyuha alladhiina aamanuu yaa warra rabbii fi rasuulatti amane إذا تناجيتم يوم قوباتني هاسويتا فلا تتناجوا بالإثم دلي هاسوؤوف مقوهم بينا والعدوان نمتروا الرسولا ملا أوؤوف مقوهم بينا ومعصية الرسول نبت دلا يؤوف مقوهم بينا وتناجوا بالبر والتقوى yoo kan maqoo baatan taatan waan tolli keessa jiru waan sodaan rabbii keessa jirtu haasawu'uuf maqoo bayaa akka yahuda'aa hin tayinaa wattaqullaaha rabbi sodaadhaa waan dalagaa je'e dalaga'aa kaan dhiisaa alladhii ilayhi tuxsharuun rabbii duutanii gara isaa deebi'uudhaa jiraattan sodaadhaa kan gaafas namuu dalagaa isarratti galata mudatu khayrii taatuu sharrii taatuu إنما النجوى من الشيطان هاسوا بدأ مقوبيون دلقا شيطانة إساتو namatti bareecha takkaa namatti bareechee itti nama kaasa isa kan yahuda'aa fi munaafiqa maqoo baddu'utti kaasu isa kan walhamatu'uu jecha maqoo bay'utti nama kaasu liyaxzuna alladhiina aamanuu orma mu'minaa qalbii cabsu'uu jecha maaliif namni mu'uminaa kan isaan biraa ka'anii maqoo bayan jarri kun maal natti mala dhawan je'ee yaaddayuu hin oolu tanaaf jecha nabi muhammad nageenyi isaanirratti haa jiraatu namni sadii yoo wajji jiraate namni lama biraa ka'ee maqoo bay'urraa dhoowwe waan kan hafe. qalbiin cabxuuf jecha akkasuma yahudan takkaa diinni yoo orma mu'minaa biraa ka'ee maqoo baye ormi mu'minaa ni yaaddawa duuba maqoo hamtuu hunda shayxaanatu itti kaasa mu'mina yaachisu jecha وليس بضارهم شيئا هاتيو شيطان دلقا إسات أرم مؤمنا ميلوهن دنديو ربيت إرا ديبسا إلا بإذن الله يو ربين إسام ميلو فئ ملي وان ربين فئ هن أولمتو خيري تاتو شري تاتو إسام مكر أجج وعلى الله فليتوكل المؤمنون warri rabbitti amane rabbumatti haa irkatu nama biraatii miti isaatu nama isatti irkateef gaya yaa ayyuhalladhiina aamanuu yaa warra rabbitti amane yaa warra rasuulatti amane idaa qiila lakum tafassaxuu fi lmajaalis hoggaa bakka teessanitti teessuma walii bal'isaa isiniin je'ame bakka waa baratu'uu taa'an tayuu bakka zikri'ii bakka salaataa tayuu fafsaxuu walii bal'isaa akka namni booda dhufe bakka taa'u argatu yoo isin walii bal'iftan yafsaxillaahu lakum rabbiin isiniif bal'isaa teessuma jannataa ta qabri'ii ta addunyaa ta qiyaamaa walii bal'isuun oduma hin kaane wal duraa siqu ammoo namni booda dhufe nama dura dhufe kaasee bakka isaa taa'uun gaari'ii miti haa tayuu yoo namni tokko fedhii isaatin nama duraa ka'e humaan qabu akkasuma yoo abbaan teessumaa nama garii nama garii duraa kaasun kan barbaachisu tayuu argee kaasuu ni qaba wanni dhoowwamu namni tokko nama tokko kaasee ifii taa'u nama namatti bal'ise rabbiin itti bal'isa namaa je'anii ka'uu gariin ulama'aa ni baqqaatise gariin ni dide hundi daliila qaba وإذا قيل انشزوا yoo dalagaa gaarii itti ka'aa je'anii isin yaaman takka bakka teessanii ka'aa bakka biraati teessanii isiniin je'ame takka teessumti dhumtee adda yaa'a yoo isiniin je'ame fanshuzuu ka'aa hin taa'ina'a dalaga atti ka'aa takka adda yaa'a. abbaa manaafaa hin rakkisina'a duuba kun haala jiru'uu beeku'utti haajama namni waan beeyne bakka taa'ee hin ka'u bakka ittiin nyaachisanii hin sosso'u akka waan mana isaa ta'ee akka warri manaa. bakka inni taa'utti hin haajamneeti itti fakkaata kun hundinuu wallaalarraayi waan akkanaatii fi waan birallee baratuun ni barbaachisa jiruun addunyaa aakhiraa beekomsarratti ijaaramte يرفع الله الذين آمنوا منكم ربين nama isinirraa amane ol fuudha ni guddisa addunyaa fi aakhiraatti warri rabbitti amane warra rabbitti hin amaninirra caala mu'minni waa beeku mu'min caala kanaaf jecha rabbiin akki je'e والذين أوتوا العلم درجات ربين ور وابيخو درجاه الدو الفوده addunyaa fi aakhiraatti illee tanaaf jecha nabi muhammad nageenyi isaanirratti haa jiraatu akki je'an guyyaa qiyaama'aa nama sadiitu nama shafa'a ambiyoota fi ulamaa'i fi shuhadaa'ota ammoo faayidaa addunyaa tan waa beekomsi waa beekun qabu namuu ni beekaa beekomsi karaa dalaga'aati baraadhaa takkaa baradha'aa dalagaa wallahu bimaa tacmaluuna khabiir rabbiin waan isin dalaydan hunda ni beekaa nama dalagaa tolchee fi kaan kan sawaaba haqa godhatuu fi kaan addaan keessa beekaa jabaadhaa baradhaa dalagaa يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول يا ور أمنه يا ور ربي في رسول أمس يا رسول وجها سيو خب آباتنيها سيو فيتا يا خب آمك أو بيه إسني وجي ها سيو فيتا فقدموا بين يدي نجواكم صدقة أدائس وج مقاهم بان مسكينة وصدقته درسا وان ربين صدقات أججيف نما هندات asaabaa isarraa kophaan bayatee haasoysiisuu heddommeeyse hanga namni biraa maal haasawan je'ee yaaddayutti hanga warri maqoo nabi muhammadiin wajji bayuu heddommeeysu yeroo nabii balleesse takkatti dalagaan isaa dalagaan nabi muhammad eeggattu heddommaatu wajji duuba akka namni maqoo isaanii wajji barbaadu xiqqaatuuf jecha namni kophaa isaan haasoysiisuu fedhu san dura sadaqaa hiyyeessaa kennuutti ajajame habajaa nabii mul'isu'uuf ammallee hiyyeessa fayyadu'uuf ammallee munaafiqaa fi nama qulqulluu adda baasu'uuf ammallee nama addunyaa jaalatuu fi nama aakhiraa jaalatu adda fooyu'uuf duuba eegasanii nama xiqqaa malee irraa dhaabbatan inumaa ashaab aliyyi ana malee namni sadaqaa tana baafatee nabi muhammad nageenyi isaanirratti haa jiraatu maqo'otti hin haasoysiifne je'e dhaalika khayrun lakum wa athar odoo nabi muhammad nageenyi isaanirratti haa jiraatu hin dubbifne sadaqaa baafatuun khayrii isinii qaba ammallee dilii irraa isin qulqulleessa takkaa isin xahaarsa fa'in lam tajiduu yoo waan sadaqattan dhabdan takkaa argachuu baattan rabbiin dhiifama isinii godhe dilii hin qabdanii sadaqa'aa malee nabi haasoysiisuu ni dandeessan فإن الله غفور رحيم ربين كان نما أرارمو كان رحمة نما قلو أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات يو أدون بمحمد نجيني إسان الرتها جراتو هندبفن صدق آهي ساكنة نهي يومنا صداتا هن صداتنا ربيت رزقي إسنيهرا إسن ورق أبو صدقتا فإذ لم تفعلوا يو صدقاء اتأججمتا دلقوا باتا يوس إسنت ألفاته وتاب الله عليكم ربين صدقاء إسن الراخفسه صدقاء ملي دبسوا إسني بكاسسه فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة دوبة سن إفرا إيسأ salaata fi zakaa baafadha jabeessa wa axiicu allaha wa rasuulahu rabbii fi ergamaa isaa dhagayuu jabeessa wallaahu khabiirun bimaa tacmaluun rabbiin waan isin dalaydan hunda keessa beekaa beekaa ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ور أرم ربين اتدلني أنا قدتي هن أقري ور ربين اتدلني تكا ور ربين اتدلني يهودا نمني جال يوكا أنا إسان قدتي orma munaafiqaa kan afaanin islaamaa gara'aan kaafiraati kanneen afaanin orma islaamatii wajji jiran kan gara'aan yahuda'aa wajji jiran kanneen waan nabirraa dhagayan yahuda'atti dhoysa'aan odeessan maa hum minkum jarri sun jarri munaafiqaa sun isin orma islaamarraayi miti walaa minhum ammallee isaan orma yahuuda'arraayi miti isaan kaafira qulqullu'uu miti mu'mina qulqullu'uu sii miti jidduu tana jiran jidduu isaaniti deddeebi'an ويحلفون على الكذب isaan nuti warra amane je'aniiti kijibanii kijibarratti isiniif kakatan وهم يعلمون odoo wanni isaan je'an kijiba tayuu beekanuu odoo kijiba irratti kakatuu if beekanuu أعد الله لهم عذابا شديدا ربين أرم منافق آسنيف عذاب جبا قبئي سجرة إنهم ساء ما كانوا يعملون جرس وان إسان دلقا وهماته ودلي همتؤ سن يهودا آنا قلتني نتي إسلام جأني خجبان odoo beekanuu kakatu'u ittakhadhuu aymaanahum junna jarri sun nuti islaama je'anii kijibaan kakatuusan gaachena godhatanii sababaasaniin lubbuu isaanitii fi horii isaanii tiifatan maalif odoo nuti islaama je'anii kakatuu baatanii ormi islaamaa isaan fixeeti horii isaanii duraa fudhata maalif munaafiqoonni arabaa akka yahuuda'aa fi nasaara'aatiin miti yoo kafaran hukumiin takkaa firdiin takkaa murtiin isaanitti godhamu ajjeefamu horiin isaanii dhaalamu. تناف نتي إسلام جأني خخة فصدوا عن سبيل الله دوب سببا سنين أرم إسلاما جهاد قرأني إسان فتأني هري إساني بوجي أرى روان تكا معنان إسا نتي إسلام جأنيتي سنما وجي نما إسلامت سين أوديمو إسلام الرأوان waan hamtuu islaamarraa itti odeessanii jibbisiisanii falahum cadaabun muhiin jara munaafiqaasaniif azaaba isaan xiqqeessutu qopheeffamee jira لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا هرين إسانتي في جول إساني عذاب ربي إسان الراهن ديبفتو أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون إسان ور إبدا كان زلالمي إبدا كيستاء يوم يبعثهم الله جميعا قيا ربين هند إساني قبر إيكاسي ولتك أبو سن قيا قيام آتي إسان قافة أوجج اتئوديسي فيحلفون له كما يحلفون لكم دوب أرم منافق آس أكا الدنيا أردت إسني خختنت آخر أت ربي فختا نتي إسلام جأني ويحسبون أنهم على شيء وان خخون إساني آخر أت إسان فيد سيان أكا الدنيا أردت isaan fayyaddee ajjeechaa orma islaamaa isaanirraa deebiftetti alaa innahum humul kaadhibuun dhagaya ormi munaafiqaa sun dhugumaan kijiba keessa hoongagayan kan akkuma fuula namaa duratti kakatanitti fuula rabbii waa hunda quba qabuu duratti kijibaan kakatan. استحوذ عليهم الشيطان جرسا شيطانة موي فأنساهم ذكر الله رب يادته إسان روه الربا في قلب الإين ربه يادة أمو ون إسان الربا جأن خجبة أولئك حزب الشيطان جرس كفرا شيطانة قل إسات ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون تقيا شفران شيطان إسمات بده إسانمات خسارمه تكا خسارا قوتو خسارم واللبو إساني جنة الراهون قسني إبد جهنم قسنيف إن الذين يحادون الله ورسوله ور ددا ربيت في ددا تكا خلاف إرجما إساتف ديمو أولئك في الأذلين إسان ورتك آته كمويا مي وجه إسان الراي لكاومن ور mooyame kuffaara fi munaafiqaa kataba allaahu rabbiin lawhal mahfuuz keessatti katabee jira takkaa muree firdii godhee jira la'aghlibanna ana wa rusulii anaa fi ergamoonni kiyya kuffaara humnaan takkaa ragaa haqaatiin ni injifanna ni moona je'ee inna allaha qawiyyun aziiz rabbiin jabaa hin mooyamne لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر ور ربي في قياك يا مآد قوم سهن أجرت يوادون من حاد الله ورسوله isaanii nama rabbii fi ergamaa isaa khilaafu jaalatu takkaa jaala godhatu hin agartu walaw kaanuu aabaa'ahum odoo warri diddaa rabbiiti fi diddaa ergamaa isaatii deemu sun abbootii isaanillee taate aw abnaa'ahum odoo ilmaan warra amanellee tayanii aw ikhwaanahum odoo obboleeyyan isaanillee tayanii aw cashiiratahum odoo gosa isaanillee tayanii ulaa'ika warri warra rabbii fi rasuulatti kafare hin jaalanne sun odoo fira akkaan isaanitti dhiyaatullee tayanii كتب في قلوبهم الإيمان جرس الربين إيمان قلبي إساني كيستي ججبيسي شمسيسي وأيدهم بروح منه نور إسات إسان جبيس تكا غرغارس إسات تكا جبريل إسان جبيسه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار جرسا جنة مسنؤ في فوق إساء جل لقوت أولي قيات آخر أتي إسان سينسسة خالدين فيها كان جنة سنكيس زلالمي تأنيك أنني أن رضي الله عنهم rabbiin isaanirraa jaalatee jira waan dubbii isaa haala maratti dhagayaniif jecha waraduu anhu isaanis rabbiirraa jaalatanii jiran waan galata guutuu isaanii kenneef jecha ulaa'ika xizbullah jarri sun cifraa rabbiiti kan waan inni itti ajaje dalaganii waan inni irraa dhoowwerraa dhoowwaman. alaa inna xizba allahi humul muflixuun dhagaya cifraan rabbii isaanumaatu milkaaye nama biraatii miti darsiin dhibba sadii fi jahaatamii sayleeysoodha hangan.